e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso re ntse re sekaseka eh, covid-19 tsatsi le letsatsi mo motsweding fm mo re kopana le magoko a matona re kopana le bo di-head immunity re kopana le bo implementation study di-variant clinical trial mare ga re ra ranolola hei re ema tlhogo <laughs> yaanong ke batla go itse gore jaaka komiti ya dipuo le dira eng go netebatsa gore puso e re bola tshedimosetso ya moento wa covid-19 ka maleme otlhe a maaforika borwa a tla tlhaloganyang eh o stimi ke maikarabelo a rona jaaka komiti ya dipuo mo diporofenseng tse di farologaneng go netefatsa gore puso ya bosetšhaba le tsa diporofense ga mmogo le bommasepala ba dirisa dipuo tsa batho fa ba bua le bona segolobogolo mo dilong tse di tshwanang le leroborobo le leo le sela covid-19 jaanong um se re se dirang kgotsa se re se dirileng ke kore ke itumelela se tota puso e se dirileng ko tshimologong fela fa re simolola mogolo wa tlhaolelo wa wa wa di-lockdown gore puso e ile a tabogela kwa letlhapheng le legolo la la botsweretshi le setso gore bagaetso ka e le lona bo eh, puo ka e le lona bo mmapuo um re na le mathata ke a mareo a mašwa ke ya a seesemane re tlile go bua le batho ka gore mogaro wa covid o kotsi mme re batla gore batho ba re tlhaloganye um lefapha le ile la ikopanya le boto ya dipuo tsotlhe aforika Borwa e e itsegeng ka Pan South African Language bot um eh, gore ba thusane le bone go ba thusa ka go ranola ditokomane kgotsa gone go di fetolelela ko malemeng a batho a farologaneng ka dipuo di farologaneng tsa semmuso ga mmogo le go thusa ka mareo tiro e dirile bontle tota Pan South ga e sa le tshwaraganang lefapha leo ga mmogo le mafapha otlhe a puso ya bosetšhaba lefapha la pholo le a mangwe mo go thuseng gore di itokomane tse di yang ko bathong melaetsa e yang ko bathong tshedimosetso yotlhe e yang ko bathong te ba nne mo gare wa covid ga mmogo le tsotlhe tse ba batla go di buisanela nabo ba bua ka puo ya batho ansouth e thusitse thata ka go dirisa um badiri ba yona jaaka um eh, badira ka puo bagolo go ranola ga mmogo tota ga mmogo le ba bangwe ba ba dirang ba ba leng mo mo makaleng a tensa ba a tshwanang le bo national language bodies makgotla a bosetšhaba a dipuo ga mmogo le dikomiti tsa diporofense go ba thusa go ramolola gore ditlhagalo e diragale ka bonako mme nka re o stime mareo a gone mareo a teng um eh, tensa ya lekile ya dirile ebile a ka nne a setse a le teng o stime yaanong magokao le bone mareo a re go kopana kae re ka fitlhelela kae ka gore ko facebook ga le ise la tseng yaanong re a go fitlhelela kae tshedimosetso oo um eh, ya mareo a mantšha a covid-19 eh, eh, go botlhokwa e ba tlhagisa ntlha gore baagi ba itse gore ba nna le ditshwanelo tsa gore puso e dire bone ka dipuo tsa bo tsona mme ba itse gore go na le boto e bidiwang tensup fa go na le mathata a tshwanang le a kgotsa go na le dipotso tse ba nnang natso ba sa itse gore ba ka fitlhelela kae mareo ba itebaganya le lefapha la botsweretshi la setso um le la setso kgotsa le pensa bo ka bo yone ke ba thusa gore marao a a nna gone um eh, marao a teng o steamy a fitlhele ga o ya ko websiteng ya pensa wa ba a fitlhela a le gone mafapha a puso um lefapha la bosetšhaba la setso le botsweretshi le na le marao a a tswang kwa pensa a a a ba akanwa ke boto um mo diteng tsotlhe tsa semmuso le fa ke bua le wena jaana ke a lebeletse ke a setswana a gone a akane rona di lekane tsa marao a seasemang ka setswana ka sepedi ka sesotho fela jalo fela ditio ke kgetsa semmuso ka jalo marao a gone nya baagi ba sa itse fela gore ba itebaganya eh, le ditheodife fa o batla go bona marao e leng ten south african language board ga mmogo le mafapha a go setšhaba a botsweretsi le setso le a diporofense tota ba tla ba tlhagisetsa kwa marao a ka bonang gore ga itumedisa dumedisa yaanong molatsa bofelo o ka o fang baaforika borwa a reditseng ko ofeng um eh, molaetsa o botlhokwa o ke batlang go fa baagi ke gore baagi ba itse gore go na le setheo se bidiwang pensa go na le boto e bidiwang pensa mme boto e tota ke yone modisa wa ditulo mo nageng ka kakaretso fa go buiwa ka ga bomma bommadipuo go buiwa ka pensa south african language board baagi ba itse gore ba na le tshwanelo ya go bona tshedimosetso go tswa go mafapheng a puso ga mmogo tsotlhe fela tsa puso ka puo ya bo bona mme fa o na le mathata fa ba puso e bua le bona ka seesemane fela kgotsa ka puo e leng fela e ba sa itseng ba itse gore ba ka llela kwa kae ostin ba llele ko pensa ka fike language pensa di-office dikantoro tsa pensa di ipele ko di-profinceng um eh, kantoro province ya bokonomi e jaaka e dirisa jaaka sekao fela e fomega city fa ostin baagi ba ka llela ko go yone fa go na le dikgatakako tsa ditshwanelo tsa bone tsa puo ba itse gore ba ka lela ko mme tentalgo e tla tsa selelo sa bone ya ba thusa gore mola bofelong puso e dire se se tshwanetseng e buele batho ka dipuo tsa bo bona ra lebogatlhe um re phuti re lebogetse nako ya gago le tshedimosetso eo o tlholesa go lebogana o yone le rrega gore telelo phuti mokwaledi wa komiti ya dipuo ko bokodi bophirima um a re bolelela gore ba dira eng go netefatsa gore puso e re bola tshedimosetso ya moento wa covid-19 ka maleme otlhe a maaforika borwa mme o ka ba fitlhelela ko pan selb fa e le gore ntse o batlana le mare ao maina ao e ya ko pan selb p a n s a l b ba teng ko facebook at pan selb ba teng ko twitter at pan selb ba teng le ko instagram ka pan selb help underscore za ga o ba batla ka inthanete o kana ba kry-a ko www pansalb org sho re dirile um setse le metsotso e le somamabedi le borobongwe